ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda igitondo cyiza kuri mwese muduteze amatwi mbahaye ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana ibiganiro byacu kuri iki cyumweru turabihera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azi gukurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda isaa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangira ijambo inteko y'abadepite ya leta zunze ubumwe za amerika yatoye isaba leta y'u rwanda kurekura paul rusesabagina ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe no kumurekura agasubira muri leta zunze ubumwe za amerika nta nkomyi abadepite kandi barahamagarira leta zunze ubumwe za amerika kujya izamura ikibazo cya paul rusesabagina igihe cyose habaye kuvugana na leta y'u rwanda no gusaba ko arekurwa bihanganishije umuryango wa paul rusesabagina bizeza ko bazamugarura mu muryango we abantu batatu bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rikira kuwa gatandatu barashwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana mu minembwe ho muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uvira verasitengabo aba bantu bishwe uko ari batatu babiri muri bo bakoraga akazi k'ubuzamu kuri kaminuza ya Ebenezer iri ku Kiziba undi yari umuturage usanzwe wo mu Minembwe ndashimiye Jean Claude ni umukozi wa kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe yabwiye ijwi rya Amerika uko byagenze mu ijoro ryakeye hari nko mu masaha atatu hafi n'igice mubona ari kuri telefone hari abo twari kutuvugana ndi hanze mbona umuntu aturutse haruguru yinjira mu rupangu rwa iniverisite araza yari yageze hafi y'aho twari turi umuzamu aramwitanga asa n'umubaza uwo ashaka bavuganye asa n'umukurura nk'aho nyine hari nk'ikintu bari ko badisitaho ubwo nibwo umuzamu asa n'uwanze kugenda niko yari ko ashaka kumushorera ngo amujane umuzamu agize ngo ahindukire agaruka ahita amurasa ageze haruguru gato nibwo twasubiye kumva andi masasu abiri amasasu nayo yahitanye abandi bantu babiri iyicwa ry'aba baturage hakoreshejwe imbunda riteye impungenge abaturage batuye mu minembwe rije rikurikiye ibyabaye ku wa gatatu muri santere ya madegu ahishwe umugore umwe ndetse n'ibyabereye kuri muriza mu kwezi kwa kane ahishwe umushefu w'uwo muhana habayeho mu gitondo kare kare tubatubwira amakuru kuko hari abantu baguye hano kuri yemi turaza tuhashitse dusanga koko hapfuye abantu batatu turababara kaba agahinda kaguma kiyongeranye hejuru y'akandi tubitekerezaho biraturenga ubu mpagaze hano ko ndabwira leta ya kongo ngo nyabona ntimuducungire umutekano nta munsi ababyeyi badapfa nta munsi abantu badasiga abana muri iki cyumweru tugifite ejo bundi hapfuye umubyeyi yari ari kumwe n'abana be ntacu azira atagiye kwiba ndetse atafatiwe no hanze bamusanga mu nzu baramwica twarababaye ubu ngubu duhagaze ku ntumbi z'abantu batatu bari mu kazi nk'ibisanzwe dufite umutekano mukeya kubera kubera iki imbunda zaratwuzuye mu myaka ibiri ishize abantu cumi n'umwe nibo bishwe umuyobozi wa sosiyete sivile mu minembwe ruvuza ngo mansekade yamaganye ubugizi bwa nabi bwibasira inzirakarengane turababaye kubera ko intambara zimaze iminsi zibera mu minembwe ntabwo ari isura zari zifite cyane ni ibitero byavaga hanze ya minembwe bikaza gutera minembwe ariko impfu zo hagati muri minembwe twari tuzi ko hariho inzego zose zibasha gutuma hatashobora kuba ubwicanyi hariho leta iyo mvuze leta mba mvuga ubutegetsi administration locale hariho inzego za polisi hariho aneri hariho na frdc ndetse na monusco irahari twebwe rero nka sosiyete sivile bikatubabaza kandi cyane n'abaturage kubona impfu zihaye zibera mu mihana irimo izo nzego zose nyuma y'iyicwa ry'aba baturage inama y'umutekano yateranye yemeza yuko hakorwa amatohoza gadi mukiza ni umuyobozi w'akarere ka minembwe twakoze inama y'umutekano gusubira kubwira abasirikare abapolisi monisco noneho barebe icyo buhindura mu mikorere turebe ko n'abaturage bose twahaguruka nk'umuntu umwe tugacunga n'umutekano w'abaturage kuko ari ikibazo kigoye kandi kitureba twese iki kibazo cy'ubwicanyi bukorwa hitwaje intwaro kiravugwa no mu bindi bice bya teritwari ya fizi uvira na mwenga ubutegetsi buvuga yuko bwagihagurukiye vidasengabu ijwi rya amerika uvira kuzigamira izabukuru muri afurika biri ku rwego rwo hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi gatandatu ku ijana by'abakozi nibo bazigamira izabukuru ibyo ntibyagaragajwe n'inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri afurika inama yashoje imirimo yayo kuri wa gatatu i kigali mu rwanda jean batiste mico myiza mu byagaragajwe muri iyi nama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri afurika ni uko abakora imirimo itandukanye itari iya leta cyangwa ibigo bikomeye batazigamira izabukuru kandi ari bo benshi kuko bagize hafi mirongo inani na gatandatu ku ijana by'abakora imirimo muri afurika arikade nimubona umunyamabanga nshingwabikorwa uhoraho wa komisiyo ishinzwe kwita no guteganyiriza ahazaza mu burundi avuga ko muri icyo gihugu naho hari ingorane z'imyumvire ku kuzigamira izabukuru ku bantu badakorera leta cyangwa ibigo bikomeye ntibyoroshe ariko ama novuga gusansibiriza cyangwa kugenda tubahimiriza byaratanguye abo bigenda byoroha nibajya baba bari mu migwi nk'ubu navuze abo baroba cyangwa abatwara amamoto cyangwa abatwara binguruza bunguruza abantu cyangwa ibintu abo iyo ari benshi barabyumva ariko umuntu umwe umwe ku gatwe kiwe si bose bashoka babibona cyangwa ngo bashoke babyumva murumva ko tugize igikorwa cyo kugenda duhimiriza mu rwanda ikigo cy'igihugu gifite inshingano zijyanye n'ubwizigame bw'izabukuru rssb kivuga ko ubu hari uburyo bwashyizweho bwitwa ejo heza butuma umuntu amafaranga abonye yose uko angana yayizigamira nk'uko ruhamya byuma bonaparte ushinzwe igenamigambi muri rssb abisobanura muri iki kigega nta mafaranga atemewe muri buriya bwisungane bwa pansiyo busanzwe umuntu atanga atatu ku ijana by'umushahara we n'umukoresha akamutangira atatu ku ijana ariko muri ejo heza n'igiceri cy'ijana ushobora kugitanga nta handi biri ku isi aho ubwisungane aho ubwizigame bwa pansiyo burimo abana batoya mukantabana immaculee uri mu kiruhuko cy'izabukuru ahereye uko kuba yarizigamiye izabukuru biri kumufasha kuri ubu atakibasha gukora avuga ko abikorera cyangwa abakora imirimo iciriritse nabo bakwiye kumva ko kuzigamira izabukuru bifite akamaro amafaranga araza buri kwezi nta kirarane kibamo keretse iyo wibagiwe gushaka icyangombwa cy'uko uriho badutegeka gushaka icyangombwa cy'uko uriho buri mwaka ariko abantu bikorera umuntu yabashishikaza nabo kugira ngo bazigame bazigamire izabukuru kuko nabo hari igihe imirimo igeraho ikagenda buhoro cyangwa se ikaba yanakunanira abitabiriye inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri afurika umukoro munini bihaye ni uwo kunoza imikorere hagamijwe korohereza umuturage kubasha kwizigamira aha hakaba hibanzwe ku kwifashisha ikoranabuhanga rya telefone ndetse no kwemerera umuturage kwizigamira umubare w'amafaranga aba yabona uko angana kose mu rwanda no mu burundi abagejeje imyaka yo gukora bazigamira izabukuru ibyo bihugu bivuga ko bari hagati y'icyenda n'icumi ku ijana jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda z'ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm by'umwihariko rero twaba twinjiye mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yusi eko ukorera i kigali mu rwanda mbahaye ikaze mu kiganiro cya none ngewe muri kumva ndi ani sabine umukunzi ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na nige na roger mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo turaza kumva ibitekerezo by'abagore ndetse n'abagabo batandukanye kuri iyi ngingo turaza gusubira inyuma turebe ese ubundi mu muco umutware yari muntu ki yari afite izihe nshingano turumva kandi impuguke mu by'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu gusobanukirwa iby'iri tegeko ndetse nk'uko mumaze kubimenyera namwe mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu ntimujye kure bahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo uyu munsi turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo ubusanzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore bisobanura uburenganzira inshingano n'amahirwe angana ku bagore ndetse no ku bagabo kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo muri gahunda zose bisobanura igikorwa cyo gusuzuma uko abagore n'abagabo bagira uruhare muri buri gikorwa giteganyijwe harimo amategeko politiki cyangwa gahunda mu bice byose by'ubuzima kandi ku byiciro byose muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye hanabamo no kuba umugore nawe yaba umutware w'urugo nk'uko bikubiye mu itegeko ryasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu itegeko ry'umuryango nomero mirongo itatu na kabiri akarongo bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rigenga abantu n'umuryango riha umugabo n'umugore ububasha bungana mu miyoborere y'urugo rivuga ko umugabo n'umugore bombi ari abatware b'urugo bitandukanye n'ibyari bimenyerewe ko ubutware bw'urugo ari ubw'umugabo ingingo ya magana abiri n'icyenda y'iri tegeko ivuga ko abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera nubwo iri tegeko rihari ariko hirya no hino abantu barifiteho imyumvire itandukanye nk'uko tugiye kubyumva mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu manishimwe noweli waganirije abaturage bo mu karere ka kirehe ni mu burasirazuba bw'u rwanda impamvu umutware w'urugo aba umugabo bamusaba icyo ari cyo cyose umugore se ntashobora nta bagore batunze ingo ku buryo babasabwa icyo ari cyo cyose ubu umugore ku buryo ku buryo saa sita azajyamo ugasaba umugore umunsi cyangwa ukamusaba isabune ubwo nyine nawe byose ubwo nyine arabyimenyera mwene umugabo kuko ari we mutware w'urugo nyine kuko ari we waragushatse ngende umufasha we ndi umwunganirizi we biranga ariko bikabaho kuko umugabo aba ari umugabo n'umugore aba ari umugore none se inshingano umugabo yakora agiye umugore ntayikora kera umugabo niwe wari nyir'ijambo niwe wari umutware abenshi rero bari bakigendera muri icyo cyubahiro cy'umugabo ugasanga rimwe na rimwe mu kwakira impinduka abagabo baratinda kubyakira ariko mu bukangurambaga duhabwa n'abayobozi usanga abaturage bari kugenda babyumva kandi n'impinduka bagenda bazakira ubundi umugabo agomba kubaha umugore n'umugabo n'umugore akubaha umugabo umugabo akaba umutware w'urugo bose bafite ubushobozi kubera ko bavuga ari uburinganire n'ubwuzuzanye bagomba kubikora mu rugo iwabo kuko hari aho ingo nyinshi usanga umugore ashobora kubwira umugabo ati ubundi se ko bavuga ko twese tungana ubundi icyo dushanga ni iki ariko byibuze bibaye byiza umudamu akwiye kubaha umugabo kuko aba yaramuzanye ngo agire gute bamubere umufasha mu rugo umutware w'urugo akaba umugabo nyine gusa bagasigara bumvikana muri bya mitungo ntibabiryaniremo kuko ni umugore ni umufasha w'umugabo umugabo akaba umutware w'urugo bombi se babaye abatware b'urugo ntabwo byakunda nta bami babiri mu rugo nyine umutwe n'igihimbira biratandukanye iyi mutwe utekerereza igihimbira ubwo rero umutwe ni umugabo igihimbira ni umugore bafite ububasha bungana umugabo niwe mutwe w'urugo umugore akaba umwunganizi ni umugabo w'umuntu we mutware w'urugo igihe akiriho umugore ni umwungirize kuko babaye umugore abaye umutware w'urugo se nawe umugore nk'umugabo burya aba yaganje umugabo aba yaganje umugabo zizagura amasake abiri hazava n'imwe yizagira zose ntabwo zizabika uzabigerageza urebe ugura amasake abiri iyo unyama umugore n'umugabo nyir'urugo ni umugabo ndarwubatse ariko aranyobora akuyobora kubera iki se kubera ko ndi umufasha we umutware w'urugo ni umugabo umugore ni umwungiriza w'urugo
umutware w'urugo ni umugabo ariko ubu bwumvikane mu rugo nibwo bwa mbere nta mutware ngo ubwo ngo ngiye ngo ndi uyu ahubwo ubwuzuzanye mu rugo nibwo bukenewe
reka dushimire aba baturage baganiriye na noweli aho batubwiraga ibitekerezo byabo ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo ndabadukurikiye mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo mutubwire ese mwe mutekereza iki kuko umugore nawe yarahawe ububasha bwo kwitwa umutware w'urugo ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu mu gukomeza n'ikiganiro dusubiye inyuma mu mateka y'u rwanda hari igisobanura ijambo umutware ryahabwaga ari nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo havuzwe ijambo umutware hahita humvikana ko ari umugabo yewe dufatiye urugero no mu bikorwa byo mu rugo tuganira kuri iyi ngingo kumwe abantu baba bungurana ibitekerezo hari umuntu wigeze kutuganiriza uburyo yari yasuye famiye ariko umugabo adahari maze haza gukomanga umusore ukiri muto rwose umugore aramufungurira nyuma yo kumufungurira ati rwose se nyir'urugo ari hehe undi ati ntawe ariko wambwira nta kibazo umusore ati oya ntacyo nzagaruka ahari nibyo narinzanye umugore atari korega wanabinsigira nkabimuha umusore rwose arakanira ati ntabwo bishoboka ko ari wowe nabisigira kuko nyir'urugo adahari nyir'urugo naza kuza nshobora no kugaruka uburyo rero umugore adashobora kuba nyir'urugo nawe biba bitangaje kandi nawe mu by'ukuri afite ubwo burenganzira yewe ugasanga nawe ubwe atumva ko yafata izo nshingano bitewe na ya myumvire imwe n'imwe ituruka ku muco usanga twarakuriyemo habimfura francois rero ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi n'ibiri atuye mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda araduha igisobanuro cy'umutware mu muco nyarwanda nubwo yemera ko umugore nawe hari ibyo ashoboye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ahamya ko umugabo azahora ari umutware ibindi reka tubyumve mu buhamya uyu musaza yasangije mugenzi wacu ishimwe honore turi kumwe na muzehe habimfura francois wo mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo mu kiganiro ejo agiye kudufasha kumva icyo ubutware buvuze mu muco nyarwanda bati yasize umwana umwe w'umuhungu niwe mutware w'urugo ufite bashiki be benshi nawe umuryango mugari wagutse ni umutware wawo bakajya bavuga bati runaka yakosheje muhamagara umutware nibyo umutware ubu ntawe uri bukoreho yajya gusaza akaguha imfizi y'inka nkaguha icumu nkaguha ingabo nkaguha umuheto mbese ukaba uri igicumbi cy'umuryango noneho ntushakiye umugore ikintu mbanza kuguha n'icumu kuko uri umugabo mu rugo urugo niruterwa niwe uzarutabarira kuko uri umutware w'umuryango izo zizo nkubwiye zose ni inshingano z'umutware niyo yaba afite imyaka itanu afite na bashiki be bakuru baramuheka batidora umutware wa data muzehe habimfura francois asanga inyito ubutware ishobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibyo ni uburenganzira ni umutware koko ku bitekerezo n'ubundi kera baravuga ngo umugore acurika inkanda ariko ntacurika umutima bivugitse ko umugore ufite ibitekerezo byubaka iyo yubatse nawe aba ari umutware muri ubwo buryo ariko ku buryo ataba umutware w'umuryango bivugitse ko umugabo asiga undi mu rugo umugabo nyine nta kizaritsimbura azakomeza ari umugabo none se abanyarwanda babivuga neza ngo nta nkokokazi ibika isake ihari turabashimiye cyane muzehe imfura francois ku ruhare mwagize muri iki kiganiro
ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yusi eko ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo reka dushimire muzehe francois waganirije mugenzi wacu ishimwe honore
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu tumaze kumva igisobanura umuco wahaga umutware w'umuryango ati biragoye ko umugabo hari ikizabisimbura ibi binagaragarira ku kuntu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryakiriwe muri sosiyete usibye n'iri tegeko ry'ubutware aho usanga benshi babifata nko gupingana aho kuzuzanya hagati y'abashakanye hagamijwe iterambere uku kutumva neza rero iby'iri hame kwatumye birushaho ubwo iri tegeko ryazaga aho usanga bamwe bibaza niba kuba umugore yaba umutware w'umuryango bizatuma akora akazi nk'ako abagabo bakoraga nko kurara irondo ndetse n'ibindi bisa n'ibyumvikanisha ko batekereza ko abagore babasimbuye ku buyobozi bw'umuryango mugenzi wacu marie claire isingizwe yaganiriye na jean bosco rudasingwa impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye maze asobanura imyitwarire ikwiye kuranga abashakanye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'urugo ahereye ku biteganywa n'ingingo ya magana abiri n'icyenda y'itegeko rigenga abantu n'umuryango reka tumwumve abashakanye rero ku buyobozi bw'urugo n'amategeko afite icyo abivugaho usanga kenshi iyo bavuze umuyobozi w'urugo kenshi abantu bumva umugabo itegeko ribisobanura neza rivuga ngo abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo iyi ni ingingo ya magana abiri n'icyenda yo mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ni ukuvuga ko niba bafatanye ubuyobozi bw'urugo byumvikana ko igitekerezo cyangwa icyifuzo umwe mu bagize umuryango agira akizanira mugenzi we bakakiganiraho bakakinonosora mu bwumvikane n'ubwisanzure mukomoze ku muco umuco wacu wa kinyarwanda hari uburyo wubatse ubuyobozi bw'urugo buharirwa umugabo kenshi ni imyumvire twagiye tugira ariko uyu munsi dushishikariza abantu kumva ko yaba umugore yaba umugabo bose bafite uburenganzira bwo gufata inshingano no kuzishyira mu bikorwa impamvu ni iyi impamvu tubivugaho ni uko kenshi na kenshi iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo umugabo mu muryango niwe ufata icyemezo dukwiye no kureba ngo byangiza iki cyangwa se inyungu yabyo ni iyihe niba umugabo azaba adahari umugore ariwe usigaye mu rugo kuko umugabo ari ugomba gufata ibyemezo bya nyuma ku muryango n'abadafite ubwo burenganzira bwo gufata ibyemezo hari ibizapfa impamvu rero n'abo tubwira tuvuga ngo umugore yafatanyije n'umugabo bose bakita ku muryango ku burere bw'abana ku muco wabo ku bitunga umuryango aho ngaho niho umuryango usugira ugasagara bivuze iki rero bivuze ko umugore n'umugabo bose ni magirirane kugira ngo babane bose buzuza inshingano zabo n'uko umwe amenya ko ibyo mugenzi we akora bifite uruhare mu mibereho ye kugira ngo urugo rutekane kandi ruriho nk'uko ndetse ari nayo gahunda iriho kugira umuryango ushoboye kandi utekanye ntibyashoboka umwe mu bashakanye atabigizemo uruhare ni nayo mpamvu ubona mu itegeko ingingo magana abiri n'icyenda mu bivuga kwita ku muryango byiharirwa n'umuntu umwe mu gihe byagaragaye ko mugenzi we adashoboye kandi nabyo bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha ibyo bivuze rero ko aba bombi yaba umugabo yaba umugore buri wese ashobora kuba umuyobozi w'umuryango hanze aha hari amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'urugo umugore ati reka nyobore nanjye ndashoboye umugabo ati ndi umutware w'urugo abakiri muri aya makimbirane murabagira inama ki kugira ngo bayasohokemo tugana ku musozo izo mpaka ntawe uzageza umuryango ahubwo yaba abagore yaba abagabo nibumvikane nibashyire hamwe buri wese afite ububasha bwo kuba yayobora bumvikane uko bayobora umuryango wabo hatabayeho guhangana nibyo bizatuma batera imbere
reka dushimire marie claire ndetse na jean bosco badufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico nkugire agace ka gatanu ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo yumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira nkugire duherukana karisita asezeranya murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya mutenderi kuko yamushatse batabishaka murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo byaba byaramushobokeye sera nimukurikire umukino
mwarimu umupenzi karibu muri botike she gilbert nta kintu cyo kukugurira mwana wa mama urambabarira kabisa mvara ntibahoze ko umuntu yinjira muri butike ataje guhaha yego cyane rwose kabisa ntabwo nje gusoma ntabwo ngiye kukuburira mu
nageze gute se kandi byaramenyekanye ko ubura inzoga abanyeshuri kandi ngira ngo urabizi yuko uburongozi bw'agace ka canzige ugahora bwihanganisha kintu ariko nagorwa nagorwa Gilbert eh mubonye icyashara cyabonetse none mutangiye kongera ishyari kwe mvera abantu ukuntu bameze ntabwo ari ishari mu nama nawe urabibona ko ucururiza hafi y'ishuri ndabizi nibyo biba byiza abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga ukazibima umva mbese kuko iyo uzibahaye niba bakije ahubwo baca bigira hirya gushwana za canzige cyangwa no mu makambi wabo ugasanga ni naho havuye zanda zitateguwe cyanke n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo reka nkubwire rwose mupe abanyeshuri banyu mwabazirika mwabafungirana mwabashyiraho imbwa zibarinda ngewe Gilbert se nzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye
kandi bariya abana ba rwakayozo banteza imbere kubi nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire bintu icyanzige naho iwacu binywera ibigage gusa ngewe gayewe mona mi Gilbert amarongo menshi aziba amatwi je nari nje kukuburira gusa kuko umunsi byarenze inkombe uzofungwa ntawamfunga cyangwa ndabibwira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo cy'ishuri bakujane hirya ubwo yunze urabunguza
ugiye kungambanira se mupe kora impunzi mugenzi wanjye waretse nkishakira amaronko koko abo banyeshuri hari abo wabyaye ubundi
ari karame valentine kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzigiye bene wacu usanga ibyo nari nakubwiye nawangushutse sinabangufashije umva kandi nukuri ntumbwire ko ugiye kubihindura valentine cyane
narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na rugamba kuko nimwe tumenyeranye wabihindura Ah, kiriya kigurupe rwose mm, mm, apana kabisa nibyo mubwire nyine ko ntacyo nabangufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigana uwa batatu gusa ndumva wakwihangana ukagiza ko ntawe ugutuka se ko ntawe ukunigana ijambo iyo ushatse kuvuga nkumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje
agahwa kari ku wundi karahandurika sha oya shari wirengagije ko rebeka bamuhimbye inkene Hmm. uragira ngo nanjye bazampimbe izina koko nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigiraho ikinyarwanda cyiza ubundi tukazarangiza urumva egisiperi mu kinyarwanda ntawongera kuguseka byari byo reka mbanze mbyigeho neza nta kibazo rwose ariko iriya gurupe twigiramo byinshi ntitugomba kwigikana amasomo twenyine ibyo byo ntacyo twaba twunguka nk'umuri uzashaka guseka nzamubuza nariya zina bise rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikeho eh ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabizi urazikumbuye
ndazikumbuye byo ni ukuri pe umwambi se nde wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye byo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba
kuki ibyo uvuga ni ukuri cyane da wo kubambira iki se we kubw'izo mpamvu ngwino tugende ngwino ngwino ngwino tugendane ngwino tugende oya ngwino tugende
Gilbert ufite umwanya se tuvugane
nisigaruka se nari ndi gupanga neza aya mavide ndakameneka kuko niba ushaka cyane naba mbihagaritse Eh, ubihagaritse sintinda aha ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajandadano gute se iyi si mana nta muntu n'umwe uba ushaka ko mugenzi we atera imbere ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye wowe se byakugendekeye bite dona ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse ndabizi bongeye barakwima se cyane byaba bikabije wa munyagwango ni murekatete na bagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera yego ko ahubwo urumva atari amaco yo kuyanyima
umwaka wose wose ra cyakora mureka tata kugenda wa mubyeyi sindwa aha warivuyemo mbese ko numva ntacyo rikumariye nanjye nabitekereje ariko ndavuga nti reka nkore ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza sha dona ukuboko guhemuka guhora kurihariha koko ubu mureka tete hejuru y'ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko kutunguwe se dona ubu inkuru y'uko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba imana ninjye wa mbere uyumvanye utikije iribe yego ibyo wabikuye wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwana
aha ariko mwanda w'ishende ko babeshya ariko simbizi cyangwa uko ubizi kwa muganga babasha kubona uburozi ibi bintu bibaye ari byo koko ko murekatete n'umuryango we wose nabihimuraho Mm, mm. ubwo se n'ibihoro uzaba ukibonye ari amafaranga dona ntacyo bimbwiye kubona ari nawe uyoboye ririya shyirahamwe ryanyu
ye baba we ahubwo se wa mugani wa Gilbert Donatara ahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka naho ubutaha Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twagarukaga ku myumvire ku itegeko ryasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe batubwira icyo batekereza kuri iri tegeko twumvise umusaza Francois adufasha gusobanukirwa igisobanuro cy'umutware w'urugo cyangwa se w'umuryango mu muco nyarwanda ndetse tunasobanukirwa iby'iri tegeko n'impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye Jean Bosco Rudasingwa bakunzi bacu rero twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka gatanu ni nta rero dusoreje ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi reka nshimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro nshimire mwebwe mwese mukomeza kuduhereza ibitekerezo byanyu Bizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Roger Nigena yari ahagarariye iki kiganiro njyewe nari Ani Sabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro mwari kumwe nanjye venuste nshimiyimana mugire icyumweru cyiza